my country people, I salute everybody this morning. We thank about God as all of us God we see the light of today. We we thank about God as we do feel wake up to see this wonderful cold morning. And anyway, the sun that they come out for this angle of this part of the country. I want to greet all our listeners, those when they always hook up with us on the Form International Online Radio. i know say even though right now the federal government don't dey begin dey talk, say they want to monitor regulate and and supervise online radio uh, social media radio and online radio stations we go see you do wetin we fit to take the given the way the matter be live and direct yes my name is adeomu akara and i use this opportunity to welcome everybody to investigative table program wey we take the do paper check check break out the headlines as they be and anyone when they necessary we put them out to compare them to the former ones when they and then we see how we go fit make sure we go work on them to take note say deception not dey cover up not dey you know dey show us smoke why as the fire they set by you and you dey point the smoke to someone else uh, anyhow it be we don't see a lot of uh, a lot a lot a lot of issues right now Uh, governors na dey come meet me me na go do na work as uh, <laughs> as dem take appoint una or oh, elect una you know dem no go elect you you come dey form say you no know wetin you suppose do and another person go sit down dey talk say well uh, as the issue dey you know say not be me alone na e be i wan use the language now not be me alone dey in charge of security you know say e dey exclusive list and because of that everything dey under you no dey carry your responsibility that shows i no go ever come meet you for your aso rock you go know who be the governor when discuss that one all of that today we dey here gidigba with up most all uh, the whole papers wey we fit say dey represent the print media for the country nigeria we get the vanguard newspaper the tribune the punch the uh, nation and among others anyway and uh, we're going to see uh, small small as the um, matabi from the premier times uh, newspaper will check the van- okay the guardian newspaper as well and among others so once again my name is adomo akawa i use this opportunity to salute you this morning and i suppose hear the voice of um, madam olayemi she did. they take care of some um, very, very urgent matters. Yes, without uh, making not to delay ourselves, right now we deal with the Vanguard newspaper directly on the table and we get a very big caption Heathers attacking crops, farmers in my state, wiki. <laughs> you see, heathers they attack crops and farmers in my state, wiki. Okay, now you talk so you no complain again. No? Bettindo finally talk out. Pushes for legal backing against open grazing. Uh, you see, uh, in the talk right now, uh, say, well, um, herdsmen they attack crops and they attack farmers for in states, and you know the state when we came in a river state, and uh, in you say in the push for legal backing against open grazing now if im dey push for legal backing legal backing all over the whole nigeria dem dey affect your state They go because of your state go make law for the whole nigeria to me wike you say you be lion why you no just make your law let the house of assembly wey you dey in charge of still make the law and then you go put as in fact you sharparly sharparly sign am after all e don dey hard you to sign bill uh, sign uh, what do you dey call am budget for the year so by december thirty-first now you go don sign twenty twenty-one eh, twenty twenty-two budget why you go come dey delay say na this one come be oga to me o oh, i no expect say you go dey talk the way everybody believe say you get heart reach no be talk you suppose dey talk if dem dey attack crops for your for your place dey dey attack farmers to me you suppose find solution by yourself because the region wey you for come na region wey you suppose believe say the heart wey dey there tick no be the one when anybody go fit intimidate uh, commuters dey stranded as youth block benin auchi road over killing and kidnapping uh, this one happen yesterday morning when you go see the kind uh, uh, youth come block the road talk say well the kind killing wey kidnappers all these guys wey dey inside forest some dey use cow dey take go do the job for road before you know them and the cow don vanish and the people wey dey gbaga and the same yes that three days ago wey lead to that uh, protest of blocking the road yesterday wey dey come make people when dey travel to the north to the middle belt like abuja and people when dey on that route dey go to the east and the south south come dey stranded for road because na one of the major route say the killing don dey too much remember na that incident one of the incident wey really lead to this one now na be among other When they happen since na di one wen dem for kill the driver take the white oyibo man waka comot When you go hear say police commissioner for edo state from some other papers dey talk say yes they adopt a foreign national well anyhow the matter be police dey give report say they they kidnap foreign national all the while they no dey gree talk how many people dey carry from among us here because we be local national abi anyway life every life matter forget the kind color when the light when the skin be all lives na blood dey flow under the skin wey you dey see and so we needed to take the security situation very very seriously this one dey call the edo state governor ah, oga you ah, ah. that same ehoro really vote for you now make you to do something around that environment now the forest wey dey there so if na for you to do both sides, make dem dey see the way the thing be sef whether na all this one even make the construction company rocc eh, na when dem come run comot now nobody know because we go understand say that road no even dey safe at all for people wey dey travel eh, the the the danger point na from orokosa directly down to iruepe na that road for dey very very very very dangerous and you go know say na di kind road afta eh, a hall you go get to move from inside forest a little before you get to another community where people for dey sell uh, fruits by the junction and then as soon as you pass that na another forest again until you get to ewepe and then from there if you dey from ehode company you go that is if you dey go toward ekpoma side na to ewepe na the thing for there very very dangerous and then if you dey follow that road dey come benin e dey heavily heavily dangerous between ịghọ eh, igwonyari eh, that ogbomudia eh, palm tree plantation down like that before we get to orokosa the matter get as e be for that zone well e good make all of us um, put hand together to take see how we go fit fish these people out and make we you see, we do edo state una do show of force that day on saturday abi on friday move round talk say dis state nobody go come out protest anybody wey protest e go see me to me sha if una do that show of force for that road for two days even if dis ones on their own they go met na una use water flush and throw away so the whole of that show of force of army wey una come go deposit for uh, upper sapomba where dey dey for edo state the show of force wey una do that, day wey move round create terrible traffic jam for the whole state city centre for upper sapomba uh, airport road gbọ́rọ̀ Lagos Expressway eh, Aduwawa Ikpebahim zone where the show of us when people will come dey die every day nobody fit go village again even the ones wey dey inside village now don almost pack go go go across the river my people make una in fact make we no dey use eh, campaign take deceive people make we try do something o to make this state edo take day better yes another big one wey still dey follow am say grazing reserve law in north e even criminalize open grazing This one dey come from senate spokesman e say grazing reserve law in north criminalize open grazing ah well remember the president dey still dey react to a statement say gazette dey say grazing road dey all over the country and so make the attorney general of the federation abubakar malami make e go make sure say e retrieve am collect am from those wey go confiscate all the grazing route if na house dey build put make dem plant grasses on top of the house head so that make cow dey see wetin dem dey eat and make dem so dem get the freedom to move from north to south south to east east to west but right now other people wey still dey with the same constitution dey tell am say oga even that 1963 wey you dey tok so na only the northern part na im get grazing reserve dem no get grazing reef and in the south na ranching na im dey operate however even in the grazing reserve dey say the thing get wetin we dey call a criminalized open grazing oga presido if you never read am um, dem don dey refer you now go back and read the nigeria constitution or you go back and read the same gazette wey you quote Eh, other small small caption wey follow am say creation of aba state about justice nkere na im dey talk this one e say the creation of aba state because i remember say uzodinma i think if you check um, eh, the nation newspaper you fit see am there say im tok say make dem make sure say dem create one more state in addition to the number of states wey dey the east probably to equalize am among the whole zone now they according to them the six geopolitical zone eh, when they fight for geopolitical zone uh, we have six uh, and the six geopolitical zone according to the matter now say now only the east gets five states they need to increase the number of states when they the east that is one um, then then part of what really they create the issue now They say make dem make what they call aba state aba state that means it will come from abia state to make sure they can make them to become a state on his own. Uh, you know what they do for Aba, you know, now home of uh, uh, innovations and construction, I mean, uh, production of some things bags, leather, trousers, and a whole lot of wares and all of that. A home, home of business, like anyway. From there, things they move come Anambra State for Nature Market, and by extension, they go into the general Nigeria market. Well, let's watch out they say na about justice na im be e be if you must make sure say the country dey get justice first The creation of state there should be no cheating in any zone right now some zone get nineteen. while some put together get seventeen? and because of that they always depend on the other ones to make sure say they win election <laughs> well later we go find out all the secret about all this matter yeah imo safe now police commissioner as gunmen the security man, born uh, House of uh, House of uh, Imo lawmaker and former Attorney General, the ex Attorney General of the state, that is uh, the Minister for uh, Commissioner for Justice. They said they go a house, burn a house down, meet the they can reach the former uh, lawmaker house. They reach the lawmaker house, behead the guy meanwhile that was the very moment after the guy don talk. say the commissioner of police talk. say eh, you know the commissioner of police was visited by eh, governor hope Uzodima, and he come go tell am say well we thank god say eh, imo now dey very safe and not no wahala nothing nothing dey happen na im dis one take happen so at this point imo really dey safe if the answer na yes well we go see am better off 25 years after after INEC then creates fresh 56,872 polling units. Um, federal government seek well maybe on that matter we will go come back to them later when we enter the Tribune newspaper. I, I know why I never want pull out. We will go see little um, do little arithmetic on the matter. Um, 25 years after INEC don't create fresh 56,872 poly units. That one, they page 7 of the Tribune newspaper. And uh, we came at that day, page 13 of the Vanguard, um, okay, um, page 7 of Vanguard newspaper, page 13 of um, the Vanguard newspaper, too. Uh, you go still for Siam as the matter be. Then, uh, federal government seek to regulate social online media -huh. Now here i get interest on you bros yes -huh. i be talk say i see this thing be like say i see her for somewhere federal government seek to regulate social online media wey would they call online radio online television online all all the online <laughs> They say they want to begin dey do wetin dem call regulation now at this point nigeria government get internet first of all now i wan ask dem make am available to everybody are we paying to nigeria government on internet or we are paying to independent companies transmission company of nigeria tcn na wan privatize am na dey come on social media go do regulation light wey una suppose give people na no give una dey give na wan begin dey regulate social media Why wetin even make una begin dey fear sef Broso. I remember saying that this social this same social media the people wey first help this government That time when dem dey opposition well na the same social media they use take bring down that man at the end dem don already see the danger behind the matter now una don dey begin dey use am dey muzzle up everywhere now make una leave social media una don no. una just tell us say nigerians don have the right to speak again and then all of us go just go house go just sleep when we wake up probably some of us go start to dey learn how to prepare some things wey we go fit take collect our tongue back why e be say after how many years when dis same government when dem dey opposition don use we know say cpc dey opposition protested severally dem no use tear gas now na dey come on the same social media wey una bin don use a lot of journalists fit take do some things na the same social media now na come begin dey Abba. Ah, ah, ah, Maybe before they do this thing, my engineer, it go be like say they go down start to the produce wetin they call Nigeria internet. Then they go come provide internet. People come dey pay for internet like light bill at the end of the month. Probably let's watch out and see. Abi na because of this matter na im patami dey look for where e go for a link on sim card. Bros, I should they think on as they think too. Don't worry. All of us go relocate from Nigeria. We go come begin they do social media radio. Uh, anyway, I go buy my own country very soon. This one won't this so. Okay, another one when they here say MPNA expresses shock over exclusion from public hearing on press council bill. <laughs> okay oh, the same people when the matter concern they no even invite them they go do press council bill on pu public hearing on press council bill they no even invite the group when when the matter concern pdp governors not supporting solution to herders crisis presidency you go see am for the vanguard newspaper page eight they say pdp governors they no dey support the solution to herders crisis presidency they they accuse They say dem no even get and dem no even dey support how go the solution when them they prefer to make sure say nigeria eh, herders and farmers crisis go fit solved and true true wetin actually be the solution return your ak-47 back to the man and the farmer whose crops were eaten up no mean anything what is actually the solution the solution say when ten farmers die and one herdsman die the presidency go quickly give out statement but when 10 and 13 and 14 and 70 something farmers die it doesn't mean anything news wey just dey reach us now talk say young girl when they e go collect call off letter for nyc herdsmen don shoot am for road now they don kill am but the the the place they never disclose am we we go go into the matter probably before we close make we know the exact place where the matter for happen presidency no choose to they no choose to give anything if na herdsman die for road now and the cow come dey roam about presidency go quickly give na you dey say pdp governor anyway the pdp governors anyway all of una una don really be viable opposition because all of you are looking for where to get favour and because of that they get right to take the even accuse una zenith bank named best corporate governance financial service bank in africa Okay. Oh. Ah, they say they don't name Zane Bank as the best financial governance uh, uh, this thing for the country. And so that one now don't help Zenit Bank take come on top of the matter as they go. Yes, my people, we get several other things inside page. Um, we don't remember say we know we we don't remember talk say uh, pdp i mean inec Don't go create 56800 um, 56872 new poly units but we go see more about that later uh, World Bank poverty matter World Bank report exposes presidency APC lies PDP Now they talk from there say World Bank issue you know if you check uh, all this wide you know president tok say im don alleviate 10 million nigerians 10.5 million nigerians out of poverty but dem say di world bank did a survey and come out to say well your information about 10.5 million nigeria elevated from poverty say na na information wey dey dey misleading and as at yesterday they say inflation don drive seven point something there is a fraction still on top million nigerians into deeper poverty which means we don't even cross borderline of poverty and so presidency dey try to gain favour uh, by giving say that they don the government of the uh, president muhammadu buhari don alleviate for the past six years don do wetin we dey call alleviating poverty to the to, to the total number of about ten point five million and now world bank don talk say oga eh, that your information dey misleading o say the poverty the capital territory of poverty na nigeria and <laughs> and as we dey talk so uh, Abuja be the capital city of the country, Nigeria, but Nigeria as a whole come be the capital <laughs> territory of poverty. And then the PDP don't talk say, well, World Bank report we don finally expose presidency and apc lie Oh, uh-huh. this one dey come from the pdp and you go see that one from um, page eight of the Vanguard newspaper this morning, seventeenth day of the month of June twenty twenty-one. Yes, uh, several other things there on that. Um, yeah, we go see how the matter they go. Well, <laughs> I, I, I, okay. Ondo governorship poll, Akeredolu floors Jegede again at Ape Court. And then im come talk say well that one i no dey take the matter as i dey so sharply sharply i don land my my my aircraft don land supreme court e say e no dey even delay that judgment im must carry am go supreme court go give eh, <laughs> oga eyitayo jegede to me i for tell you we know as the matter be right now eh, anyway you fit still win I'm sure. even after you don score the last goal you fit still win the <laughs> the governorship election anything can happen in nigeria but the only thing wey me dey advise you prepare the remaining money that fifty million naira wey you wan take go file that case just carry am keep dey take wait for the next form wey you wan take after akeredolu don waka comot uh, fresh eviction notice vacate southwest or sunday gbowo warn fulani bandits vacate southwest or you know uh, sunday igboho don go back to a place for ibarapa after the last attack and he come talk say well as the matter be death <coughs> no be anything again we must look make sure say we look for who dey kill our people and the guy just yesterday they go do attack on him and then he come begin dey say well he no know those wey come attack me o oh, but they no succeed because of that na he provoke he say just make sure say anywhere you dey for southwest as i close my eyes, so just vanish if i come out i open my eye manage whatever you see. Now, so the matter they go now. Well, all this was attention in the country over insecurity. To me, I first talk say, well, the country need to. Okay, I know that fun. I get one thing when I know one come off my eye from on the Vanguard newspaper. On page nine, you go see what they call Baba Ijesha. Uh, Baba Ijesha. They don't arraign him before uh, the courts. They can't remand him for prison custody dem no grant am bail again as at yesterday over di eh, forceful camera capturing of elderly man using hand to do visitation on the airport of a smuggler and <laughs> and so eh, now so the matter just be baba ijesha don you know na im name eh, na comment i mean im be involved in Fames and uh, all these things he's an artist anyway and matter now the issue don go to a point where e be say uh, oga sorry if you fit prove your innocence even though you remain for court i mean for prison you go come back again after all person dey win election for inside prison yard but if you know say you no dey innocent and that camera kuma catch you true true say your fingers whether your right hand or your left hand land airport and e con transport Uh, beg now beg now beg now <laughs> na my own be that. o oh. na wetin i wan go help you talk with that. well na so we see am for inside the vanguard newspaper this morning sharparly sharparly we dey carry the matter dey enter the tribune newspaper in fact my people, you still dey lis ten to investigative table on informe radio no go anywhere we go come back. well my pipo we don come back thank you as you still dey there for us we dey the tribune newspaper this morning when it be june 17 uh, 2021 and uh, the big one when they here They talk say um, presidency attack pdp governors di small small bullet wey follow am tok say e say accuse dem of not supporting solution to herders crisis says dia call to stop naira devaluation would damage exports and others hey, <laughs> eh, I don't understand though. We will need to look into this matter. Naira devaluation, is it favorable to Nigeria? Now, with the look and say, they say the PDP make the call, say they should stop, the CBN should stop the issue of further Naira devaluation. And I remember, say, for that, they are meeting in Akwa Ibom, they discussed the issue of, say, the way the CBN they operate, take the either oppress and spend and do things. Yeah, it be like, say, uh, they don't get freedom of uh, freedom of lavishing now and so now if presidency dey attack pdp governors this morning dey talk about the issue of say naira devaluation go damage export how e take help export how the devaluation of naira don take help nigeria other than e dey create a lot of hardship for the country because you constantly you can imagine as at yesterday or or, or so the dollar is now 510 naira and then 520 naira for US dollars. Then uh, Benin Republic CFA 900 to 920. Then um, uh, Cameroonian CFA CFA. When ordinarily no supposed be anything to Nigerian naira now, it don't be uh, uh, 800 and something. So why did they look and say the devaluation don't even help at all? Well, I think when all of us need to do go study economics make we take know whether the federal government on the seventeenth of the june or the month of june twenty 2021 they dey right on this matter i no be judge yet but i wan make we uh, look at it very critically say if they say stop devaluation and you dey talk say why are, are they attacking devaluation of naira ah oga okay. it means say you know me well for us o world bank report on poverty exposes buhari's presidency pdp na dey talk from there it is unconstitutional for president to shift security responsibility to governors this one dey come from wike <laughs> remember wike dey reply the matter of say state governors uh, some uh, southern state governors come meet the president tok say see wetin dey go on for my state and then the president come talk say uh, eh, they uh, elect you they elect una na come dey carry una responsibility come dash me for here say make i dey carry am out for una go back and do your job na im make the people give you vote only for am now wikide reply say first of all the president as at dat day say the president suppose name the governors wen come meet am He no dey among the governors wen dey come meet am from south south That is one two say make e remember say security matter dey on exclusive list which means na im be di commanding officer wey nigeria get on when e come to security matter but na figurehead wen dem dey tok say di state governor na im be di chief security officer of a state so for dat reason na im suppose dey do wetin we dey call di security issues na only assistance dem get to give so dis matter now na im make am dey talk, say make president make presido no dey carry e problem or the responsibility when you suppose carry out e dey very very unconstitutional for the president to dey shift security responsibility to state governors well this one dey come from wike and you go see all this one from page two of the tribune newspaper and page four. Uh, either north or south no law of grazing route in nigeria osun senator na dey talk from there either for the north or for the south no law concerning grazing route remember say dis matter still dey concern the issue of the president when he declare open support for open grazing He declare openly support for open grazing and e come tok say well from uh, make the attorney general of the federation go carry carry that document again carry am go look anywhere wey nigeria get grazing route i mean as nigeria get grazing route anybody even if na house you build put for that road make sure say they go get am back make e go claim am but all senators right now senators dey attack the presidency or mr president dey talk am say well even for the north if you check the vulgar newspaper they say even for the north di law wen dey den for di gazette e criminalize open grazing den lawyers and sons don tell di president before say make una no forget say well mr president who dey advise you do all dis kind thing di person no dey try o oh. because na north get grazing reserve while south no dey even do livestock but if dem must at all na ranching dem do all through dat period and practically me i think i still remember uh, when i dey grow up uh, during the time of uh, even Ali, we still remember some government then, that period when, uh, for those State, that time, when they get the Bembe State then, they get ranching whether they get fat, fat cow, whether they plant grasses. Now, those grasses that they eat, even if as the fence, the barbed wire fence, when uh, a Greek get then, even if you get cassava near them, cow no get two head and 16 horn, take even eat cassava that time so i no come know when nigeria suddenly now cow come go national house of assembly come go make law for itself come begin dey eat crops when people plant and e come be supervising councillor and then uh, supervising all the attorney general of a state of every state in nigeria mr cow don be attorney general dey interpret the law for himself as the master holder of every plant wey dey inside bush well right now make we remember say well but then they tell her now say no law dey when uh, for either south or either the north or the south no law dey when e support grazing route or when e give grazing route in nigeria osun senator na dey tell di president government raise ex-commissioners law ex-commissioner and lawmakers house come behead security man on duty you see that one for page twenty five of the tribune newspaper This one still happen for imo state where. Eh, the the former commissioner for justice what they call the attorney general of the state and the uh, lawmaker they burn the former commissioner house down to ashes according to them they say now they use explosive if you read the belly of the matter and then they say they can attack the lawmaker house they can behead the the the, the security man when they on duty as I take reach there. Very sad one. The security man to me now work him go to see what thing go fit give him family eat uh, eh, na for eh, um, na for try take leave this young this man. Right now him family go dey stranded and even if na remember say when poor man die for big man compound the family of the poor man I they always suffer throughout the period of their life Oh, big man go get compensation from other big men wey go support im house to take come back again and e go go employ another security man but the security man wey die go always get problem because im family nobody dey ever remember them. o oh. so some of all these things wey we dey do to take take the life of people wey dey even look for wetin to eat to me abeg now muna dey try muna dey try dey think am reason am beyond your anger say okay if this guy even die now the people wey he get dey use this thing dey feed who go take care of them? ah bros me una tell you ah guys me una dey remember say this thing no good because to me o oh, to me to me me as i sit down for here oh, so i dey look am say the man wey die today on the ground of say as a security man e go guide and that night or that time when you take reach there whether na robbery you come or whatever you come behead the guy you come scatter the big man house you no see the big man touch big man another the governor of the state other lawmakers go donate money he go get another house wey even dey more fortified than that house when the security man dey but the security man head nobody go donate money buy am come give am and so that security man now him family dey wait for am say when month hey wetin you see na dey take dey pay house rent na dey take dey survive and i come behead the guy bros uh, whichever whether na bros na be abi na women abeg no na dey think am abeg because all of us dey suffer for this country bandits don kill four policemen one civilian civilian then defence officer in zamfara i think na civil defence officer na i think say the thing be that means they kill four police officers one civilian and then one uh, civil defence officer for inside zamfara state you go see that one still for page twenty-four of the tribune newspaper tanker don explode and then e come clear five lives for idioko This one happen for <laughs> the west you, you should still understand how the matter be jegede heads for supreme court as akeredolu win as at <laughs> win at appeal court uh, <laughs> the matter of uh, uh, polling unit crisis wey win governorship matter na im still dey granting now and uh, remember say akeredolu don first win for tribunal dem come go appeal apay come tok say akeredolu take your governorship ticket i mean take take am still go dey rule dey go because you get di tin now the guy say well eyisa ojegede say i no dey stop for here oh. i dey go supreme court make i go collect wetin dey collect from me but let's watch out and see how the matter dey go inec don remove 749 polling units from palaces mosques churches and shrine <laughs> this one eh e just make me begin dey laugh this early morning say ha inec first of all all this while na no tell us say na put polling unit for inside mosque and inside churches why una no make the churches for us and for which state una give these churches and palaces polling units? then i come even go sit down come go give shrine too which shrine to me sha una just feel like say no na dey name churches and mosques and palaces dey join una know where una carry the polling unit first go before why come be say na now na dey carry dem comot for there okay the shrine don the priest chief priest of the shrine don die so nobody go dey go there again go vote the churches now their bishop no longer dey part of the team wey dey monitor election for una the mosque the imam is no longer a part of the political party when suppose dey in charge of the polling unit when dey there abeg the palace the king don dey don decamp they are no longer in your in the party you favour i don understand how inec first of all get seven hundred and forty-one polling unit for inside ah hey okay oh. okay even if you so can make palace make dem dey vote because kings no suppose come out not be all the kings dey come outside and their workers and whatever the one wey you come tell me say you put for churches because for here i never see any polling unit for inside church the shrine wey you talk say you first go put this thing inec need to explain to nigerians where this shrines first dey when they put the polling unit and how many people dey around the shrine when they vote as chief priest and workers of the shrine wey first dey go there go vote inec you go need to explain to us no be say you just go carry am put for paper we don remove from shrine we don remove all together put together na even if at all we say dey get for palace ah inec inec inec all this why be like say na the more we look the less we dey see about una o seven hundred and forty-nine polling unit na inec talk say dem don remove Now this one they carry me go back to the Vanguard newspaper when talk say INEC say they don create fifty-six thousand eight hundred and seventy-two polling units but make una lis ten they say they come increase polling unit unit to one hundred and seventy-six thousand eight hundred and forty-nine after twenty-five years Lagos Kano Kaduna get highest converted voting polling unit. Uh, ekiti osun polls okay they don't face those ones okay make i come i dey come i go come back again to this matter They say they increase the polling unit to 176,846 after 25 years and now wetin make them to be one Now because they create the new after they don't remove 749 from palace from mosque from churches and from shrine They come find out that when the 56,872 they come add and join the former ones when they get and according to them they say lagos kano and kaduna na get the highest converted voting polling unit then make una no forget they say ekiti and osun polling polling i mean uh, polls go hold june and july 2022 june and july 2022 which means next year ekiti get election osun state get election uh, una no forget say the last osun state election uh, rubber band mean something white hacking mean something o and they don already fix a date again now the incumbent governor of the state after arigbesola eh uh, him don dey buckle up now as him go take fit meet up to make sure say well no do emergency road for that state o oh, if you know say you no dey construct road since no be because of say they don tell you now you come dey for inside rain now dey construct road on sunday Well, you go see all those ones for page uh, page eight of the tribune newspaper yes afe on thursday afe babalala im don tok something o oh, e say national assembly can enact a new constitution part two of a discussion wetin make am when e tok am check out uh, back page of uh, uh, of the Tribune. You go see on back page. You say National Assembly can enact a new law constitution, a new constitution, part two. Um, it did there, it did there gidigba. After <laughs> on Thursday night talk this one. Uh, a n AN, AP, AN don kick over exclusion from public hearing on NPC amendment bill. Hmm. Oga Babatunde Fashola you don talk something for here. He say bad road not be not major factor in road accident. This one dey come from Fashola, the minister for works. You go see that one for Tribune newspaper page five. He say bad road not major factor in road accident when be the last time when oga fashola drive for nigeria roads take travel from abuja to akwa ibom e take travel from abuja to port harcourt e travel on road from abuja through okene and e come come benin when was the last time when im travel from abuja where im dey take go lagos when be the last time when dat man travel from abuja to uh, zamfara and then e come from there go kaduna and then uh, plateau state when be the last time when that man travel from abuja to osun state and then to ondo make we know say road no be the major reason for accident na only that time no be say you go fly on top of on top of air you go come waka finish you dey tell us again now say road no be be the major reason for uh, when major factor when dey cause accident for road many vehicle dey run enter bush if we check the road accident plenty plenty vehicles na very few tyre issues dey cause very many dey run enter bush because as they enter one bad pothole for center of federal road that thing go swap go benin auchi road make you see wetin dey happen for there for truck drivers as they dey run dey comot for road because of make dem dodge one pothole to return back e go come be problem again nigeria short of forty-three thousand four hundred and fifty-six classrooms ubec report na im give this one e dey page seven say nigeria dey shut forty-three thousand, four hundred and fifty-six classrooms how much dey take to take build classroom how much we dey give our senate when they always support open grazing before they start to dey fight now becos dia people no dey gree allow dem come home again my people. Anyway, let me still open our eye. One killed in Ibadan, violence. Gunshot as suspected transport manager, shot, uh, shops owners battle at Iwo Road. Uh, cops taken to government uh, secretariat. You go see this one for page 25 of Tribune newspaper. They say they killed one person for about the violence gunshot as uh, suspected transporters, transport managers, shop owners. They battle at Iwo Road. And all this was now lead to the death of the person when die. They couldn't carry the corpse to where they call a uh, government secretariat. Uh, consequential adjustment. <laughs> Pensioners on grade level one, they still they receive 23,400 naira. While grade level 17, they get 188,600 naira. Then, uh, Nigerian Union of Pensioners they demand 30,000 naira minimum pension. Say the people when they receive grade level one when they <laughs> grade level one when they receive twenty-three thousand four hundred say make everybody make they carry the matter go put for uh, minimum wage you can see that one for tribune newspaper page five say pensioners they some grade level one they receive 23400 while the ones when they grade level 17 they receive 188600 naira the contact say the union can they demand 30000 naira minimum pension well now all these ones me and you they see from the tribune newspaper this morning um, okay make you remember say the presidency don accuse the governors of the pdp under the platform of pdp say governors no dey support solution to herders crisis presidency the come tok say says dia call to stop naira devaluation would damage export and other things. make una no forget that one on economy matter and um, we get a lot of uh, other things when the uh, local stock market don rebound as investors earn thirty billion naira but we no dey gree talk okay inflation biggest poverty accelerator this one dey still dey the inside page you go see that one for page six of the tribune newspaper say inflation biggest poverty accelerator lcci boss na dey talk this one under business news e say inflation na im be the biggest poverty accelerator which means, say na im dey help to fast forward to make sure say um, poverty dey very very fast forward <laughs> i mean e come dey begin dey make am dey reach where the level wey e take dey move sef the gear no even dey e no even dey nigeria well na those ones we go take from the uh, the tribune newspaper this morning make una no forget na still dey lis ten to me on Inform Me Radio in the program Investigative Table this morning. My people, make we no go away. We'll also come back. Yeah, uh, the Punch newspaper um, uh, sharply, uh, sharply, before we walk out come off our studio this morning, for today, when it be 17 June uh, 2021, we get this one say, Wiki decries Hesme attack, prepares anti open grazing bill. Okay, uh-huh. now what's in the talk? So making do be this. Um, Wiki don't decry Hesme attack, they can prepare anti open grazing bill. Appeal court dismisses Jagede's case against Akeredolu victory. Uh, Amechi blames National Assembly for Ibadokanu way project delay. Okay, oh, APC PDP clash as INEC picks date for Ekiti governors uh, governors poll. INEC create additional 56,872 polling units. You go see all this one for inside the I mean the, on the punch newspaper federal government borrowed 1.3 trillion in four years to subsidize power consumers to subsidize power subsidize power consumers firm world bank na im dey talk from there say federal government do subsidy on power for four years with 1.3 trillion naira <laughs> uh, i don't know wetin we dey produce by ourselves dem dey pay the river and the dem dey pay the river and the gas wey dey take no be the gas wey dey flare no be dey talk say dem wan dey use for this to generate megawatts how e come suddenly come turn the transmission and everything now come dey make us dey pay subsidy again to distributing companies and then neck go constantly constantly still dey increase meaning are we saying say megawatts wey we dey produce we are paying more if we dey subsidize then how much all these countries wey dey buy our life dey pay us who pays their own subsidy how much na never tell us truth in fact my people i remember say this government in 2015 when they dey contest they talk say subsidy the word subsidy no dey nigeria say that government then the government of goodluck ebele azikiwe jonathan just dey use am that time how come now na come dey use one point three trillion one bank na im talk am o say una use one point three trillion to do subsidy for light how much na come use for petrol and diesel and kerosene wey we no dey take eye see ah no wonder wey we no dey see more road but subsidy and remember whenever you subsidize na the person wey who get the product na you pay subsidy to which means eh, no wonder some people dey pay for one hotel wey dem dey pay for how much one hundred and fifty thousand naira a day dem dey pay for six years dem no even remember say dem still dey dem still keep the key for their house ah aba dem borrow one point three trillion to take pay subsidy for four years. Hmm. Okay. Uh, uh, on the issue of uh, sports, Ekene violence, NFF decide case today. Real Madrid's keeper Sergio Ramos to quit club. Well, uh, those ones they come from the sporting uh, angle of the Punch newspaper uh, a lot of other things still they they punch newspaper but now those ones make no be like say we dey repeat the matter as e be my people make una no forget say the program where you see they listen to this morning now investigative table on informe international radio and i want make we realize one thing say yes when you read a paper a day it keeps ignorance away remember sometimes somebody go dey argue for street say well hey why wike go dey talk to president why go dey talk to president you go first know why and then wetin make the president go dey talk about open grazing and wetin dem dey call gazette you go try make you still find out for yourself not be everything dey cause argument because you no know e fit make you dey provoke for street for wetin you no suppose eh, dey vex for eh, e get one other thing wey dey here dey say O ops rules failure of public finance um, uh, profiles solution if you check am you go see am for the hard copy of the vanguard newspaper all those ones na be the matter when we suppose dey take dey learn on daily basis make we take know wetin dey happen for our country nigeria and the way the government take dey face each other on security matter wike don talk say dem no be the number one security officer for the country They just be assistant assistant security uh, uh, uh na in fact na state coordinator dey be sef <laughs> as the matter be now but e good make we realize so if you dey call the governor the chief security officer of the state him don tell you now say na exclusive lead security matter dey and then na assistance dem dey do well this one go help us to open our eyes better on the format wey we go take the indigenous people of nigeria go take his help solve the problem of insecurity for this country until we go dey hear ourselves again my people my name still be ladeomo akao i dey thank una as una say join us for this program make una no go anywhere oh oh make una always dey listen to our programs we need sponsorship we need support to take make sure we constantly dey give una assistance well di case you wan reach us After now, you fit contribute with 09055488311. You fit send us SMS and WhatsApp if you dey outside plus 234 0955488311. Until we go to hear ourselves again, my name is Tibulade Omoakao. I salute now. Now, bye bye.